tell me. I knack his Why do you knack his boss? Because to save his job. But he don't know. Wait, I don't, I, uh, did you She not even tell me. I don't even know. He, You eh? go engage me, I go burn the car. I don't already dey engage now. Engage to who? I Wait, I want to understand. Me and that girl, we go marry together with <laughs> you now. Can you come down from the car? After you chop chop me finish, you leave me. You know fit now, they no Bro, wetin happen? Wait, I want to know something. Come and say it here. Then they carry me comot for car where I use my toto. Come. Toto, toto bye. Yo guys, it's your favorite Black Yoruba, but I'm here with my guy Caleb and this guy. So this guy, we are on a set together with Caleb. Why he called us that? I said, okay, come to where we did. He said, I want to discuss something with me very urgent. I said, okay, tell me what's happened now. This guy now explained some things to me, but I don't want to talk too much. Just tell my people what you tell me now. Bro, now my babe like this, she did on top of my car since morning. <laughs> Say she won't burn now. So I beg. That's, that's what I call. I don't call people i don't beg her tire people don't beg her as i talk to you like this she still dey there now she wan wetin make you wan burn your car omo na get issue we get issue you understand but now issue wey be say me and her already discuss her. but she no one just agree. She get so she come later find out say you understand They engage and uh, my wedding are next week you understand wait, wait, this story so, never clear for my eye your girl yeah, wan burn your car yes. you they engage yes. to who to my fiance <laughs> you know, see, very, as I dey talk to you now, eh, she did my car on top of my car. Automatically, you don't break get heart when no one. I don't break her heart, bro. You understand? Yeah, you plenty things. Now. See, plenty things they involve this matter. You understand? Yeah, she did now. She did. She did front of my house now. She won't burn my car on top of my motor Now She did like this. Alpha, this mechanic don't finish our <laughs> car. I never beg. finish her. I beg because now like this. What you want make we do now? abeg una just call me beggar o because me i don try. you sure say you and that girl no get anything apart from wetin dey tell us now. bro babe <laughs> the the story funny the thing dey somehow to my ear like you you, you get babe but you don engage another girl. see na my babe we don tey together no be lie but the problem be say me and her no fit dey together so already i no even let her know i be wan just run my marriage make she just. so she come find out she now she come find out before time as i dey talk to you now she dey vex she dey on top my motor now say she wan born you know what let's go there make go there make we dey go make i go abeg. because now like this. Wait, na, na, what she, what she dey do on top the car now? No, oh, this, this girl wan spoil my motor. Bro, what she dey do on top the car like this now? I swear to God, say she wan born now. I swear. Say she wan born your car. I swear. Yeah? She was just calling me. Wetin be her name? Hi, madam. Afternoon. Hi. Please, what are you doing on top of it? I want to burn the car. You say? I want to burn the car. What, what, what does she look like she doing? Why you want burn the car? This car? Why you want burn the car? You went and brought people and came here, Abi. Why you wan burn the car? See, abeg, abeg. Wait o, oh, wetin dey sup? I go drop oh. I no go drop. She's not abeg talk to your friend make she do it talk to your friend now wait calm down what calm down first calm down first what is happening burn it ah. burn it burn it burn it burn it burn ah, it. Oh. no make i explain give dem now can you come down from the car after you don chop chop me finish you leave me you no fit na they no go bro wetin happen wait i want to know something who is this guy to you who is this guy my my so-called boyfriend. Ah, Jesus Christ. My so-called boyfriend. Why why you allow your friend to behave like this ah, now? Ah. This one is just the beginning now. This one is small. For how many years now? How many years? How many years? Shebi you don already break up. don't burn the car by now. Oh God, we break up but you still dey chat. Wait, I want to understand something. What is the problem first? Wait, wait, make I hear. What is the problem? What is the problem? No, she burn the car. She even dey waste time. I dey be na me. I for don burn am this man for a year we have been dating with this man for the past seven years. seven years. yes and then all of a sudden i saw on on on a on a phone. imagine yes. imagine on a phone this man is getting married to another lady. <laughs> bro after come after many yes. come i understand and something come. and you and we burn the car nobody do anything. he's getting married to another lady. another lady who is how many years have you guys been dating come Bro, come see, come see wetin sup. see we dey date we eh? don date for like seven years now okay. you understand i no e, i no really get issue with her o oh. me and her don already go pathways like this so i no even know wetin she come dey do. i want to understand madam he said wait na because of. work wey you do buy this car who find work for you. <laughs> Eh? imagine. Eh? Eh? imagine. work wey you do. and you want to marry someone then. are you my friend like Abba, i want to understand. is your conscience not judging you. burn the car you ever waste time. are they confused are they confused here. yes because she suppose burn the car. i want to understand something. she suppose na eh? you go engage me now you go engage me now go burn the car. i don already dey engaged now. engage to who. i wait i want to understand. me and that girl we go marry together with you. you go wait, engage. wait he engage another girl. yes he has engaged another girl. bro you engage another girl. Eh, me, I don't already engage another Why now? It's so. What is? Ask him. I don't understand. You just come back. Are you not supposed to beg her? Beg her for what? Are you beg her beg for her? what? Because there's no party. Had even there is what all of you will not. This one no go beg o. Oh. Beg what? Now you, you your cash and who dey judge you? Let me What the cash Is she even dey even waste time. Had even me. The money he used to buy this car, ask him. <laughs> I went to his boss. Boss, his boss damage my ass and this uh, is ah. your tear. Why, did, why did you why did you not wait wait, wait why did you, you wait wait wait wait wait wait wait, wait wait you knock him boss. You tell me. I knock him. Why boss. do you knock his boss? Because to save his job but he don't know. Wait I don't I did you. She not even tell me. I not even know. I swear I know know. This story dey complicated. I know this is sacrifice for you but you no go. Wait. Mommy I sacrifice I don't do Wicked man. Tell me many things we don go through we don pass through thick and change. with you and then you come up say you wan marry who you wan marry go the car na even you wan get dey even waste time i dey speechless i dey speechless right now wait first wait first so now i want to understand you guys have been dating for six seven years yes we have been dating for seven years so he has engaged another girl yes now bro i need to even understand this whole story why you and her don dey how many years now seven years yeah. wetin make you leave her now dey engage another girl. see ba na long story bro <laughs> me and her don already separated. Oh. shameless you understand i no even know who tell her say me i don go end see the way he's talking shameless you understand calm down When she come down more even talk first at least drop come come you know you come down for the car now so what do you want now he go engage me too na him buy the car we go engage together This no dey work like that first Caleb no no two of una no fit climb this car una no fit come down oga no dey do like that na because no be your sister dey don date for seven years na why you get sister but wait you now you tell you, hmm. wait, I hear say, I hear say you go now. Wait now. He don't go engage another lady. Can he unengage her? You talk say you talk say you knock another you uh-huh. boss. Now you knack him boss based on say you want to take a job. You tell him. Sir, I don't need to tell him. This is what people do for love. I don't need to come to him and tell him. So now because but he knows. He knows he knows. so that she go tattoo him name for body tattoo him name for body this this idiot. where did he tattoo his body name. in my hand. let me see let me see i want to be. see am see am see am i no dey lie. see tattoo yeah he still live am. Ah. This dis idiot oh, go come condemn me talk say make i go burn this car i go burn oh, am nothing you fit do you go engage me or go look for another you fit burn the car do you know we can arrest you for this thing. sir you won't do such na he buy the car the question is he the one that bought it Who no the one how how no be she help you beg what at least beg beg her to calm why why why Please. Please. oga you and your oga don chop chop my tattoo you wan call leave you wait wait which relationship do you have with his boss that you had to go and do that thing with Sam, his boss we, explain for me i need to understand this one because other time i even dey confused i dey confused did they stop here i don't even know who get the true story right okay. now like this sir can you come down and explain. i i i want to stay here anything that will happen will happen on top of this car. I beg. i will not drop don shut up you useless man don talk to me i no wan ah, hear. i dey hear you wetin you talk wetin you dey talk wait let me hear a story wait. here is it. I've been dating with this guy uh-huh. for the past seven years. He had issues at his working place that they wanted to throw him out. I went to his boss. Do you know? Uh, do you know his boss? Yes, I know. It's, it's, it's true. Me, he got the job. I looked for the work for him myself. Ask him; he will ha. tell you. Is it I true? was the one That's that true? looked for no, that it's job true. for you him. understand? But I don't even know that they are having affairs with my boss. I did not have an affair. All I did an affair to save your ass. save your ass and Junior. You wanted to save your ass. I asked you to save my ass. Wow. So you go about because you want to save my ass. Wow. That's so why I'm you... listening okay. to you. I'm listening to you. All of a sudden, all of a sudden, this man, I'm not even counting actions I did for himself. This man is telling me that that he that he's sorry. Mm-hmm. he did not even tell me that he's even having an affair with another lady. I get to find out on his social media that my my man that I've been dating carrying on my head for seven years, he, wants to go and get married to who? Bro, did you engage any girl? let's we go when is the wedding obana next week o. Oh. next imagine this shameless shamelessly saying next week next week that wedding in fact that wedding is it is not going to hold. over it's, which kind of marriage dey dey marry like that we don engage church wife you no go marry. Hey. wait hey. my dear you even no na please see see, ba the marriage must just stand we just want to beg you i know you might you might be pained o and i don't, i'm not even siding anybody right now but first of all you just have to calm down calm down please and we'll get to the root of this matter you you oh. no go calm down wetin dey worry you you no go calm down. Ah, wait, wait, wait. Who be this girl now? Who can friend be this? Oga, I don't know you. I have no issue. This is it. This My is problem is the thing. This day where they happen, but me I go tell you everything. Mm. You understand, boss? This one, this one now. I really, I just want me she just drop so that we go talk because all this why she dey do now you if know you me this canal, why you no do problem. you na because you know me na why you go park crowd come you did park crowd no, he called me on phone that he, he has been telling you phone. he said you've been on this cab oh, for almost um, an, an hour plus i say i'm just giving him time because he should engage me or i ah. burn this car so wait yes. what, what you want now yes. that until he engage you before you burn this car yes let him engage me let come, me can, can you come down let's talk about it talk about what do you love do you love him do you love him see if i don't love him he wouldn't have owned own this car if i don't love him i won't do the sacrifice i've been doing for bro, seven bro, years I know, you love we started girl. from small bro, with this eh, guy and then he will leave i don't even get anything against her oh. mm. you understand Now just small issue now come between me and her mm. and already are they engaged What do i fit do oh, no. there's nothing, nothing i can do right now. You understand? Okay. una no hear am. You are talking nonsense. There's no what. See, can't just allow me wait, please? You cannot waste my friend seven years and then come and take her what? Everybody what? don't want what me. are you Based saying? on say me, oh, I get love. That marriage go. Can you just beg her, please? No, beg her for what she You know what will happen? Let me see. Let me promise you. Eh, he's going to do exactly. He's going to do exactly what you. But you just need to calm down, please. For my sake, please. This is it. Where where where is the kaki? key? The key dey Give me. This kaki. is in my hand now. He's in his hand, please. I promise you, he's not going anywhere with this car i promise no go oga i go sit down top the car anything wey una wan talk una talk am but you see this man for here if na him matter una just invite madam sit down okay come sit down here just you go just sit down madam sit down wetin be her name what's your name what is your name What what's your name ask him now grace grace please grace come on come on sit down i can't calm down i wan calm down Don't me i get grace o oh. all this my grace na don calm down stay here but you see this video for her she dey calm down no make him bring the ring make him engage or do you want me to give you the car key so you hold and calm down by uh-uh. yourself if i want the car shey for collect the car. bro wait do you know what will happen please uh, grace wait i dey beg am now please just try calm down i understand i know that you are pained and ah. see guy just just calm down and listen to me uh, just calm down please. Eh? please oga no wait, do this i go use this one i go burn you o wait no na wait wait no try am no just calm down oya oh, wait wait bros. You cannot even beg see the way he standing see the way he cannot even beg her imagine. how many times eh? i wan beg her i don beg her now how many times i wan beg you. so you put tire na come i swear i go burn you you put tire for here i go burn yes. you no na because of this rain na why we never burn this car. Uh -uh. So, <laughs> hey, Jesus Christ. I don't say wait, make the rain finish. If you bring the rain but before wait, the rain has, has she has she been exhibiting this character before? Omo, na so she dey behave normally. Na so she dey behave, she dey she dey vex, na so she dey react you understand. bro this story you know just clear for my eye i don't even know wetin come my head like this. i don't know why i wan full support like this. Uh, but wait have you been behaving like this to him. this look at me very well do i look like somebody that loves violence. because i see you on the car i don't i can't even judge you i can't even say this is it this is it. let's judge this thing from a from a from a angle that we all we understand sir be honest if it was your sister that this idiot has been dating for seven years he made me he he made me he made me look like a laughing stock in the presence of my friends my family my mom has been warning me talking to me about this idiot but i refused to listen i was doing everything for Imagine. love what have what have i not love. done i love. used my own personal school fees to rent a house for this boy so that we all stay together and live happy because of love. And now he's coming to me that he's getting married next week. To who? Bro, which kind of marriage you say won't marry next week like this? You can get person who you when? Want marry? You want marry? Who you want marry? but wait i believe you guys are supposed to settle this thing amicably i didn't even know that i needed to just come and hear the story clearly. how can he settle it when he has already engaged another lady. Hi. how is that possible. how did you even find out. i told i told you i saw on social media and then i called him i was like i don't understand are you twin and then oh. the next thing he will say that yes he wanted to tell me he's sorry but he he he he will find a better time to tell me which is coming now wedding is in is now go dey cheat like girls up and down dey cheat girls up and, down dey cheat girls up and down you go carry people come make dem come do wetin. just calm down please wait just calm down. oga you wan make am no no no no no wait no no please wait no please i'm just wait just no no no no please. you see the way you black you go turn vv black. you should not go no yell now you go calm no touch me o oh. if I'm you touch me. i'm not touching you but just i'm just pleading with you. i won't. i no see no matter what yeah, no. no matter what. you you you you. What? you. Mother, just wait. Hold just calm down. Calm down. Calm down. Wait. Wait. Wait. Wait. Wait. Wait first. Calm down. No, ah, ah. Calm down. Come wait. Ah, Stop it. Stop it. Stop it. Stop it. All of us rather Stop. See, see, I'm so sorry. I have to just... carry me. If you if you talk rubbish now, wait, no, no, no, no. Ogun goes to you now. Come close. Come say. Come carry her come and say it here carry me comot for car where i where i use my toto come toto toto buy make i leave oya come try am this story no just clear for my eye try abeg <laughs> abeg i just dey try beg you let's settle this thing amicably please i understand that you are pained I understand that you are pained and a lot of things have happened, but I need to us to settle down and understand this. We don't story. enter this matter. You don't get any he, problem. He, he called me that look at what problem. is happening. Asuki, give me time. Do you understand? Give me time please please can you cho, just. cho cho cho cho cho cho. oga all this one some na dey do bana story na between me and him but you see ba i swear to god who make heaven and this earth me and you ba eh, if na my tutu, eh so then you get this if na my tutu, every day every day so then you become who you be ba and leave you with God. See that word. Why you dey swear for that like you that? You go come. I swear to God, you go call me. Na because I go swear. I go born. This thing happen. She swear like But you see this thing, ba, if you get pikin, you go change by me. Ah, ah. Me, I talk am. Except no be me grace. No bet now. no bet she be say make i no born the car i don't don leave the car because they even say nonsense for you no worry you see you god i no go ever forgive you you see ba if you born for this life may god change my name mo dey go mo dey go no be go. this one is not worth anything driver na this car na go. This car, you know, ah ah. you know where else is that? Omo, where you go dey see all this kind of mad thing? Why una dey date people? Una dey do relationship with people wey no even get sense. Bro, I no understand this thing. The matter no even clear for my ear. Bro, I know the matter no even clear for my ear. Na so she dey behave o oh, normally. I no fit even I no know your own story I no even understand her own story. You na wetin make you ah Jesus Christ. Bro just forget about the girl abeg. Thank you abeg bro I really appreciate. Yeah, no matter of thank you you guys need. You guys you guys resolve this this matter no be small matter o. Oh. I know. She, she, go light this guy na this o. I don oh. call her go talk she no wan hear me. We don get issue plenty times we don discuss she no wan still hear me. So wetin you wan make her do? know what? I just come today. I just see her on top motor. They say she wan born my motor. Enter your car, make you go. Enter your car, No worry. We go discuss. We need to talk, oh. Go talk. No worry. I go call you. I really appreciate, bro. Enter your car. You go drop us now. Enter your car, mode. Oh, bro, no worry. Just enter.